iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no ku rubuga rwa facebook na twitter vowa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuje mwese aho muherereye hose kandi mbaha ikaze uyu mwanya ni uw'ikiganiro murisanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha turabaganirira uyu munsi ku ndwara ya malariya ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ijwi ry'amerika nongere kubaha ikaze mwese mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu turaganira ku ndwara ya malariya ikomeje kuzahaza abatari bake nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu tubahamagare nomero yacu ya whatsapp ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu uyu munsi rero nk'uko nabivuze turarebera hamwe aho u rwanda rugeze mu kurwanya malariya urwo rugamba rero rugeze he tunarebe ahakenewe kongerwa ingufu mu kurushaho guhangana n'iyi ndwara tutibagiwe n'uruhare rwa buri wese muri twe mu gukumira no kurwanya iyo ndwara n'abatindiye rero reka twakire muganga twabatumiriye uyu munsi ni muganga emmanuel hakizimana ashinzwe ishami ryo kwirinda malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc dr hakizimana muraho neza
muraho neza eugenie ye ngushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya malariya rwose wakoze cyane kwitabira ikiganiro
murakoze cyane namwe
uratwihangane rero mu kanya hari amakuru yakomeje kutugeraho yerekeranye n'imvura imyuzure irimo guturuka ku mvura nyinshi turaza kuganira ku ndwara ya malariya mu kanya cyane ko n'imyuzure ishobora gutuma amazi areka noneho bikaza kuba byakorora imibu yakororokeramo ikaba yadutera malariya uretse ko turaza kureba ingamba zo kurwanya iyi ndwara aho zigeze mu gihugu n'ikindi cyakorwa nk'uko nari mbivuze mu kanya reka rero twakire mugenzi wacu turi kumwe ku murongo wa telefone nk'uko nari mbivuze imvura nyinshi yaguye mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u rwanda yateje imyuzure n'itenguka ry'ubutaka bihitana abantu bagera ku ijana na makumyabiri na barindwi nk'uko amakuru atangazwa na leta abitugezaho imvura rero yateje iyo myuzure yatangiye kugwa ku wa kabiri saa kumi n'ebyiri z'umugoroba yuzuye uruzi rwa sebeya amazi arenze inkombe atangira gushoka mu mihanda no mu ngo z'abaturage muri aka kanya ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Gloria tuyishime ari muri kamwe mu turere twibasiwe cyane mu ntara y'uburengerazuba Gloria aho ngaho uherereye ibintu byifashe gute
murakoze jeni ntabwo byoroshye kugira icyo umuntu avuga aha biragoye cyane imvura irimo iragwa nawe kugeza aka kanya imvura irimo iragwa ntabwo byoroshye kugeza ubu abaturage barimo baracyari kuzinga bajya gufata utwabo eh, basize muzi uko bahereye kuva kare mu gitondo mu gitondo kare kuko eh, ibi byabaye hafi saa kumi n'imwe za mu gitondo ubwo abaturage batangiraga nyine kuvana eh, ibikoresho intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye mu mazu yabo hanyuma kugeza na n'uyu mwanya baracyari kuzanayo eh, bagerageza guhunga mu by'ukuri kugira ngo eh, bajyanwe mu masite eh, guverinoma yabateganyirije mu by'ukuri ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye habe na gatoya kuko ah, na n'ubu ntabwo haramenyekana umubare wo- wibasiwe eh, ni- n'ibi biza mu- yaba wabapfuye cyangwa se umubare w'amazu yangiritse mu by'ukuri biragoye cyane ndabyumva hanyuma uri ahagana hehe neza neza
mahoko ni mu karere ka rubavu Mhm. reka tubonereho akanya ko kwihanganisha ababuze ababo muri iyo myuzure ndetse n'abakozweho ni- ni- n'iyo mvura bakaba ba- ba- bari ku gasozi nk'uko urimo kubivuga waba wamenye imibare y'abapfuye nk'aho ngaho i rubavu
yego mu by'ukuri nari ndi kumwe n'umuvugizi wa guverinoma mu kanya yari ari muri aka karere kacu kuko niko kibasiwe n'ibiza cyane ugereranyije n'utundi turere yambwiye ko ah, imibare imaze kugera ku ijana na makumyabiri n'icyenda y'abantu bapfuye abakomeretseho ni benshi cyane kuko baranatekereza ko hari abatari bubashe kuboneka kubera amazi yabatwaye nyine uwo mugezi wa soya yabatwaye- wabatwaye ariko eh, ni ugukomeza kugerageza ntabwo byoroshye Ye, uravuga ko wari uri kumwe n'umuyobozi harimo gukorwa iki ubu ngubu
murambwiye ntabwo numvise neza ndabaza uvuze ko ha- wari- uri mu kanya wari kumwe n'umuyobozi harimo gukorwa iki kuri abo baturage bakozweho n'iyi myuzure yego yego murakoze cyane ikirimo gukorwa rero kugeza ubu ngubu ni ukuvana abaturage aho ngaho bari nyine bandagaye bakagezwa ku masite atandukanye aho bari gushakirwa amahema kugira ngo babashe kubamo kubera ko eh, nibwo butabazi bushoboka nk'uko twaba- twabibwiwe n'umuvugizi wa guverinoma mu by'ukuri nuko nubwo bitoroshye ariko guverinoma iri kugerageza urebye ndebesha amaso yanjye- ndebesha amaso yanjye iri kugerageza ah, gukora igishoboka cyose kugira ngo abo baturage nibura babone aho baba eh, mu by'ukuri bafata amahema bayatera ku masite agiye atandukanye kuko ni ugutuza- ni ugutuzwa mu masite kuko amazu ntabwo yahita intege kuko atahita aboneka eh, bari gufata mu by'ukuri amasoko atandukanye bakayatuzaho abaturage eh, bagizweho ingaruka n'ibiza cyane cyane abasenyewe amazu nikoze gloria um, u- u- urabivuze nawe kandi na leta yabivuze ko hari abantu bapfuye koko usibye abapfuye ibindi byagezweho byagizweho n'ingaruka ni bike
yego murakoze cyane ejo ni ibindi byagizweho ingaruka ni imihanda eh, kubera ko umuhanda uhuza intara y'uburengerazuba n'amajyepfo eh, ku- kugeza ubu ngubu ntabwo uri gukora hari n'undi eh, wari wibasiwe cyane uhuza uburengerazuba n'intara y'amajyaruguru nawe nawo u- u- ufite ikibazo mu by'ukuri ntabwo urujya n'uruza ruri gukunda kugeza ubu ngubu hanyuma ibindi byangiritse nam- ni amatungo y'abaturage eh, nayo yangiritse cyane kuko hari n'abo twagiye tuganira bakambwira bati twari dufite inkoko magana atanu none nta n'indi isigaye inka nazo ni uko imbata nazo ni uko cyane cyane ku baturage b'amikoro makeya biragoye imirima y'abaturage ya- ya- yarengewe n'amazi Eh, ibyangirijwe byo ni byinshi cyane none se ubwo aba bavuye mu byabo urimo uvuga ko barimo kugerageza ku- guhungishwa babajyanwa aho ku masite barimo kuhagera gute barafashwa gute kuvuga ko n'imihanda ya- yuzuye amazi bimeze gute muri make Yego.
tubwiye mu by'ukuri mu- mu kanya gashize hari hari kuva izuba bisa naho amazi ari gushira amazi ari gushira nubwo tutabizi neza kuko na n'ubu imvura iracyagwa bivuze yuko eh, nahamagaze rwose nshobora kubona harengewe simbizi Mhm.
ariko mu by'ukuri aho ba- mu kanya eh, amazi yagerageje gutuza abaturage rero babashije guca mu mihanda n'imiti yibasiwe cyane kubera kubera ko imyinshi yibasiwe wabonaga rwose aho abaturage bari kuva hari n'iyo hano aho badashobora gukandagira kubera ukuntu imyuzure yari yahiyasiye ariko eh, bari guca ah, mu tuyira nyine dutandukanye cyane cyane mu makaburimbo nyine kubera ko niyo nyine ubona ari imihanda ifatika indi yose ntabwo biri gukunda Mhm. Ye, reka tureke rero ukomeze udukurikiranire iyo nkuru ugerageze kwirinda nawe bitaza kugi- kukugiraho ingaruka udukurikiranire iyo nkuru hanyuma urayitugezaho mu kanya urakoze cyane gloria
murakoze cyane jenoside twibutse ko hari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tuvuga ku ndwara ya malariya ariko hari abari bifuje kugira icyo bavuga mm, mu bijyanye n'iyi myuzure tw- reka twakire umwe mu bari ku murongo wa telefone ah, tubwire nawe uko bihagaze aho aherereye idirisi uranyumva
ndabumva neza murakoze jimmy kuba muma ijambo yego mirereye hano i kigali mu rwanda Mhm.
mbere mbere mbere na mbere nda- ndabanza kwihanganisha abagize abantu twabuze mu kibazo cy'ibiza kandi nkakomeza kwihanganisha ababuze ababuze n'ibyabo kubera ikibazo cy'imvura kubera ibiza kandi nkongera nkanashima leta yacu ko yatubaye hafi kandi nkongera ngashima leta ko yabaye hafi y'ababivuze ababo kandi n'ubutabazi leta yadukoreye ndaje kuyishimira cyane bidukuye- bitu- bituvanye ku mutima ni ukuvuga ngo ni nkaba nsaba nkaba nsaba leta nyine uko- uburyo badukorera eh, uriya mugezi wa sebeya bakawubaka neza ku buryo amazi adakomeza ku- ku- kuzaba awurenga bashyiraho urukuta ruhagije n'uko bubatse nyabarongo I- i- leta turayisabira twebwe abaturage kubera- kubera ko leta nta kintu yatwima leta yacu iradukunda turayisabiye ko uriya mugezi bawubaka neza ku buryo ibiza twa- twa- twazi- twa- twazi- twabyirinda ku buryo buhagije yego aho uherereyeho Hano ni, ni- ni, ni hazima bimeze gute yemerereye merereye hano i kigali nta kibazo twabonye agahenge usibye hamwe n'amwe mu mujyi muri guhera saa kumi n'imwe niyo imvura yari yari yemeragwa nyinshi cyane ariko nari nzi ko ngenuye nuye urweramvura kugera akaruruma na gasyata nta mvura yari ihari usibye ibice bimwe- bimwe na bimwe byo byo muri kigali Mhm. Ye- re- urakoze cyane Yego.
reka ubwo ubu niba ufite Yego.
icyo wifuza kuza kuvuga mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku ndwara ya malariya niba ufite ikibazo wifuza kuza kubaza muganga ube hafi reka tubanze twakire undi nawe wifuza kugira icyo avuga gakwaya i- igisagara Ga- gakwavu
gakwavu gisagara yego mbabarire gakwavu igisagara ikaze ku ijwi rya amerika Eh, nawe u- wa- wasabye ijambo
muraho neza ishuri rya amerika muraho
oke ndi gisagara mu majyepfo y'u rwanda Eh, ino hano rero u rwanda icyo nababwira cyo uriya mubare bari bari gutanga nyine mu gitondo ntabwo ubu wiyongere nk'uko nende kubibabwira kuri watsapu babaye ijana na makumyabiri n'icyenda birumvikana Bazi.
imibare iragenda izamuka nta- hari n'abataramenyekana ni ikintu ki i- nta- ni ukubyitega ko imibare ishobora kuzamuka
Mm, Yego, ameze.
aho bundi nyine buriya wenda icyo twasaba leta bakagombye kureba bakarebera abo bantu babuze ababo nyine so kandi natwe nyine turabihanganishije
Yego.
ariko hari igihe usanga abantu nk'abo ngabo bagira ibiza nk'ibyo baba batu- bagituye mu manegeka ugasanga nyine birabangana
Ye. ndagushimiye rero ubwo nawe ugakwavu ube hafi uze kuza kugira icyo utanga nk'intwererano cyangwa se nk'i- n'ikibazo ku mutumirwa wacu reka tube twakiriye um, So, wabasaga serivisi ego
mushyire muri gurupe ya watsapu y'abakozi ba radiyo kugushyira muri gurupe watsapu
Eh, ok tura- ndaza kubivuga Wa- wa- ukomeze ujye utwoherereza nomero ndaza kubabwira Ababi- Ah, sawa.
admin yego ye nduwamahoro benjamin nawe turi kumwe
Alo?
wiriwe neza Alo?
Mhm.
Mwiriwe?
yego urahagana he
Eh, ndi Kigali Nyarugenge.
Mhm.
Eh, nanjye na icyo na- nabazaga ku bwanjye Mm,
ni uretse ko akarimo ikibazo cy'igitekerezo yego nte- ntekereza ko leta yakabaye sinzi niba itanabikoze igomba kwegera abo baturage ba- navuga ngo ba- ba- eh, bari muri ako- muri ako kangaratete bataranabasha no kwiyakira ikagira icyo ibafashisha Mm, yabitangiye ikihangani- inkurikizi by'umunyamakuru wacu atubwiye imiryango nayo ubundi ibiza byo bigomba kubaho si ukuvuga ngo ni ngo batuye mu manegeka kwa kundi bijya bivugwa ni impanuka nyine yaba umwanya uwo ari wo wose Eh, leta nyine turayisaba ko yagira icyo ikora ku miryango yabuze ku basigaye no- n'ubutabazi bugakomeza kandi bugashyirwamo n'imbaraga nyinshi kurusha iziri ishyirwamo aka kanya Mhm. ye Eh, biru- ni- ni icyo birumvikana gitekerezo cyanjye Mhm. urakoze urakoze cyane reka ubwo tuze ko ye, turongera mu- tu- mu kanya rero ubwo ube nawe uhari mbu dukomeze mu kiganiro cyacu ku ndwara ya malariya Eh, iyi ndwara yugarije isi ariko ishobora kwirindwa kandi igakira mu mwaka wa bibiri makumyabiri hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bashoboraga kurwara malariya abenshi mu bantu barwaye iyo ndwara n'abo yahitanye bari abo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara cyakora intara z'ishami rya oni ryita ku buzima wms mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa aziya uburasirazuba bw'inyanja ya mediterane uburengerazuba bw'inyanja ya pasifika na za amerika naho hari abantu batari bake barwaye iyo ndwara ah, n'abo yahitanye muri bibiri makumyabiri na rimwe hari abantu miliyoni magana abiri mirongo ine na zirindwi ku kigereranyo barwaye malariya kandi bikagereranywa ko umubare w'abahitanywe n'iyo ndwara nawo wari munini ishami rero ryita ku buzima rya oni muri Af- mu karere ka afurika rivuga ko ako karere ariko kibasiwe n'iyo ndwara kurusha utundi muri bibiri makumyabiri OMS yavuze ko akarere karimo mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'abarwaye malariya na mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'abahitanywe n'iyo ndwara abana bari munsi y'imyaka itanu nibo bari mu cyiciro mm, cy'abakunze kwibasirwa na malariya naho mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe abagera hafi kuri mirongo inani ku ijana by'abahitanywe na malariya bose bari mu karere k'ubuzima ka OMS muri afurika ingamba rero zaratangiye ingamba zarafashwe isi yose iheruka no kwizihiza umunsi wahariwe malariya u rwanda narwo ndetse n'uburundi bi- ni ibihugu byagize uruhare muri ibyo bikorwa ijwi ry'amerika rero rikaba ryabatumiriye um- muganga ushinzwe kurwanya ushinzwe agashami gashinzwe kurinda indwara ya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda abo twatangiranye namubabwiye ni dogiteri emmanuel hakizimana nagira ngo twongere tuvugane nawe ku murongo wa telefone Uh, dogiteri hakizimana mwakoze kutwihanganira
mwakoze namwe Mm. byari ngombwa ko tuvuga ku bijyanye n'imyuzure kuko ni ikibazo gikomeye gikomereye abanyarwanda muri kano kanya nubwo tw- twumvise ko no muri uganda ndetse no mu burundi imvura naho imeze nabi ubwo rero nagira ngo twinjire noneho mu kiganiro keretse niba hari icyo mwifuza kuvuga nyuma y'uko y- y'ibyo mwumvise ku bijyanye n'imyuzure hanyuma tukinjira mu kiganiro niba hari akajambo mwavuga
ni uko nagira ngo mbashimire eh, kugira ngo tuganire n'abatwumva eh, ku kibazo cya malariya eh, cyugarije isi cyane cyane afurika eh, ndetse n'u rwanda Eh, kwa- kugira ngo mbashimire cyane natwe rwose turagushimiye kuba wongeye gufata umwanya ukatuganiriza Ah, banza noneho tubwire muri make nubwo iyi ndwara dukunze kuyivugaho ariko malariya ni indwara ki muri make
Eh, nibyo eh, koko eh, cyane no kugira ngo abantu basobanukirwe eh, n'indwara ya malariya Eh, indwara ya malariya rero ni indwara ikunze guterwa n'agakoko eh, ko mu bwoko bwa plasmodium niko bakita Eh, noneho kagakwirakwizwa n'imibu imibu yo mu bwoko bwa anopheles eh, cyangwa anopheles iyo mibu rero ikaba ikunze kurumana nijoro ibimenyetso bya malariya bikaba birangwa cyane cyane no kugira umuriro uri hejuru ya mirongo itatu n'umunani n'igice ndetse umuntu akameneka n'umutwe akababara mu ngingo ugasanga afite amavunane Eh, rero hari n'izindi ndwara zikunze kugaragazwa n'umuriro ndetse no kumeneka umutwe ariyo mpamvu biba byiza ko iyo bagize ibimenyetso wihutira kujya ku mujyanama w'ubuzima cyangwa ikigo nderabuzima kikwegereye eh, kugira ngo bakubwiye koko niba ari malariya ariko nanone eh, tukareba eh, iyo mibu ikwirakwiza ku gakoko aho yororokera eh, mumva ko hajemo n'ikibazo kijyanye n'ibidendezi by'amazi kubera imvura nyinshi Eh, iyo mibu nawe rero ikunze kororokera mu bidendezi by'amazi eh, ndetse ikanihisha mu bigunda biba bikikije amago yacu Ah, ariyo mpamvu iyo tureba eh, ikibazo cya malariya tukireba nk'indwara ariko tukanakireba mu bijyanye n'isuku n'isukura Eh, cyane cyane aho imibu yororokera n'aho yihisha mbere yuko yinjira mu mazu ndetse hakazamo no gukura ibidendezi by'amazi Eh, tunarebera no ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe Eh, cyane cyane murabona ko nk'ubu hagwa imvura nyinshi eh, haboneka ibidendezi by'amazi byinshi Eh, hashobora no kuboneka ubushyuhe budasanzwe Eh, urebye rero turamo n'ihindagurika ry'igihe Eh, iyo tureba ikibazo cya malariya eh, tureba cyane cyane n'impamvu ishobora kuzamuka ku buryo budasanzwe yego murakoze cyane namwe murakoze iyi ndwara ya malariya rero imaze igihe ibihugu byahagurukiye kuyirwanya ariko iracyahari nagira ngo rwose mu magambo makeya mu magambo ahinnye mutubwire zimwe mu ngamba zafashwe mu kurwanya iyi ndwara mu rwanda ah, aho mushinzwe nyine by'umwihariko kuyikumira mutubwire muri make hanyuma uh, uwumva akeneye kurushaho gusobanuza arasaba ijambo turimuhe nk'uko ijwi ry'amerika ari radiyo yanyu kandi uh, mukomeje kuyiha umusanzu wo gukurikirana ibiganiro none muganga ingamba zikomeye zafashwe mu magambo avunaguye mu kurwanya malariya ni izihe mu rwanda
Eh, murakoze cyane iki ni ikibazo cyiza kandi gifasha n'abatwumva kugira ngo basobanukirwe ikibazo cya malariya Eh, ngira ngo ingamba ya kera eh, mbere- mbere y'izindi zose dukoresha ubu ngubu hari ingamba yo gupima neza kandi kare no kuvura malariya Eh, ngira ngo ni ingamba zagiye zikoreshwa mbere y'ibihumbi bibiri umuntu yararwaraga kujya kwa muganga bakagupima bagusaba malariya bakakuvura Aho kugeza n'iki gihe rero iyi ngamba iracyakoreshwa Eh, ingamba ya kabiri haje kuboneka yuko wongeyeho ubwirinzi byafasha eh, kugira ngo malariya ishobora kugabanuka niho rero mu bihumbi bibiri twatangiye gukwirakwiza inzitiramibu eh, zikoranye umuti mbere twajya tuzitera umuti witwa- witwa karishya ariko nyuma haza kuboneka ubuhanga ku buryo inzitiramibu isohoka mu ruganda ikoranye umuti rero kugeza mu bihumbi n'icyenda urumva ko ni hafi imyaka icumi eh, nayo twabashije kuyigabanya cyane Eh, ku buryo yavuye hejuru ya miliyoni na magana atanu igera hafi eh, munsi y'ibihumbi magana abiri Ah, urebye rero gukomatanya kuyivuza neza kandi kare no kuyirinda tukayizitamibu byatanga umusaruro ariko nyuma amarayo yaje kongera kuzamuka niho twongeyeho iriya ngamba yindi yo gutera imiti imbere mu mazu Eh, cyane cyane ahantu yubakiwe na malariya kurusha ahandi Eh, haba gutera imiti imbere mu mazu ndetse no kwirinda inzitiramibu murabona ko bwari uburyo bujyanye no kuyirinda eh, turwanya imibu eh, nayo tuyirwanyiriza imbere mu mazu Eh, kugeza ibihumbi na cumi eh, na gatandatu niho twabonye ko malariya yizamuka eh, nubwo twari twashyize n'ingamba ingamba zo kuyirinda zo kohereza inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazu Ah, tuza kureba rero impamvu yagiye izamuka ibyo twaje gusanga ko hari ubudahangarwa bw'imibu eh, ku miti twakoreshaga hanyuma ariko byagiye ko twari twashyize n'imbere ubushakashatsi Eh, tuza gusanga ko hariho n'ihindagurika ridasanzwe ry'ibihe eh, kuzamuka kudasanzwe k'ubushyuhe ndetse n'ibidendezi by'amazi ibyo byose twashoboye gushyiraho ingamba zihamye eh, dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa baba abakorera leta n'abadakorera leta ubwo tuza eh, gushyiraho ingamba tugakoresha nk'imiti gutera imbere mu mazu itandukanye eh, n'iyo gutera mu nzitiramibu Ah, ndetse tuza no gutangiza gukwirakwiza inzitiramibu nshyashya nazo twakoreye ubushakashatsi Eh, ku byo rero turebye ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugeza umwaka usubira makumyabiri na kabiri eh, twashoboye kurwanya malariya aho ibipimo birengeje mirongo inani eh, ku ijana haba abayirwara haba abajya mu bitaro ndetse n'impfu eh, zikomoka eh, ku ndwara ya malariya Eh, twazigabanyijeho hejuru ya mirongo inani ku ijana ariko ubushakashatsi twagiye dukora twagiye tubona yuko bidahagije kugira ngo ushobore kwakishyura burundu ku elimination Kuyirandura, ni ngombwa yuko dutangiza ubundi buryo bushyashya bwo kuyirwanyiriza aho yorokera kugira ngo mwagiye mwumva gukoresha indege zitagira abadereva mu bishanga dutaye imiti eh, cyane cyane mu nkengero za kigali mwagiye mwumva no ku- gukoresha imiti yisiga eh, kwirukana ah, imibu ndetse hari n'utundi duti umuntu acana tukirukana imibu nanone Okay.
hakaba n'ubukangurambaga rero ubukangurambaga eh, bw'abaturage kugira ngo bamenye ibimenyetso bya malariya uko bayivuza neza kandi kare bakajya ku bajyanama b'ubuzima mbere ko bajya eh, ku bigo nderabuzima Ah, ibyakozwe rero ni byinshi ndumva ari byinshi koko Eh, ni byinshi kandi ni byiza reka noneho ubwo tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, ko muri uyu mwanya hari abdul uranyumva
ndakumva wiriwe urahagana hehe
Mm, biri mu rwanda mu ntara y'uburasirazuba akarere ka rwamagana yego ufite ikibazo wifuza kubaza umutumirwa wacu cyangwa ni igitekerezo
Mm, ikibazo nshaka kubaza uwo mutumirwa yego ni byo koko malariya iri kugenda igabanyuka ariko re- hamwe na hamwe hari aho malariya ikiri ikibazo nshaka kumubaza ibimenyetso bya malariya nk'uko mwabivuze hari igihe umuntu aba abifite yajya kwa muganga bakamupima malariya bakayibura So, bakakubwira ati genda ugure imiti muri farumasi icyo kibazo gikunda kubaho ikindi kibazo hari abajyanama b'ubuzima baba bari mu- mu kagari cyangwa mu midugudu abo bajyanama b'ubuzima ntabwo ushobora kujyayo ngo uzabone imiti tukibaza ese imiti bahabwa ijya hehe bayikoresha iki cyangwa murakoze urakoze cyane hanyuma iyo uvuze uti uripimisha baragupima bakabura malariya ba- iyo bakubwiye ngo jya muri farumasi bakubwira ngo ugure umuti wa malariya
yego Mhm. Ye- urakoze reka muganga ag- agusubize muganga hakizimana
ikibazo cyabashobora kuba cyari ikibazo cyiza cyane Ah, urebye ah, ibimenyetso bya malariya abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa Eh, ariko nanone bishoboka yuko ushobora kujya kwa muganga bakagupima bakoresheje mikorosikopi bagasanga nta twa dukoko dutera malariya ufite Eh, birashobora kubaho rero Eh, kuko iyo malariya ari nyinshi kunze gusanga umwana ashobora kuyihanganira ndetse n'umuntu ukuze akajya mu mirimo ye kandi afite twa dukoko twa malariya ariko iyo umaze igihe utayirwara ah, ubundi ushobora gusanga umuntu ashobora kugendana nka turiya dukoko tujya ku bihumbi ijana eh, kuri mayikorita ariko iyo umaze igihe utarwara malariya nk'imyaka itanu irenga ahubwo ushobora kugenda ugasanga udukoko gusa igihumbi Eh, tugatangira duteza ibimenyetso bikakaye eh, nk'umurinda umushyitsi umuriro guhera ku mutwe kumeneka umutwe Eh, ibyo rero bisaba yuko eh, cyane cyane eh, ujya kwipimisha ku mujyanama w'ubuzima Eh, twagira ngo tubakangurire abatwumva eh, tuzajya nihutira kujya ku bajyanama b'ubuzima eh, kuko ah, ziriya teterapide bakoresha ah, zigaragaza ah, umuntu ushobora kuba waranduye malariya Ah, ushobora kuvuga ngo yego cyangwa oya Eh, washaka kugira ngo urebe umubare w'udukoko ah, ufite dutera malariya ukaba wajya ku bigo nderabuzima bakaba bakuzanira mayikorosikopi ubwo najya mbakanguriye yuko iyo umaze igihe utarwara malariya ah, mujye mwibutsa cyane cyane ku bajyanama b'ubuzima ah, bapimishe bakoze turiya dukoresho twabahaye ari byo bishobora kutwereka yuko urwaye malariya cyangwa ko ntabifite Ah, ikibazo cya kabiri nacyo kijyanye n'abajyanama b'ubuzima ah, ushobora kugenda ugasanga eh, nta miti bafite ati ese iyo miti iraboneka cyangwa ntiboneka cyangwa ijya hehe Eh, kugeza ikigihe rero ikigo cy'igihugu eh, dufatanyije n'ikigo cya rms imiti yo irahari eh, ndetse kugera ku bigo nderabuzima Ah, iyo bigeze ku mujyanama w'ubuzima aho ushobora gusanga yariraye akaba amaze nk'amezi nk'atatu nta miti afite cyangwa ariya biriya bikoresho bakoresha mu gupima ariko ni ibintu dukurikirana umunsi ku wundi rero biramutse bibayeho mujye muhamagara no ku kigo nderabuzima muhamagare hariya kuri poste de sante mubamenyeshe ko mwabonye iki kibazo dukorane dufatanye niba imiti itabonetse ku mujyanama w'ubuzima muduhamagare mutubwire muti mu mudugudu uyu n'uyu umujyanama w'ubuzima uyu n'uyu n'uyu nta bikoresho byo gupima malariya afite ndetse nta n'imiti afite niba ko ubufatanye nibwo bwiza ni uburyo bwo kubimusabira no kumukangura
cyane
ye reka noneho twakire habakubaho noruberi uranyumva
ndakumva neza yego yego yego ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo yego
umurenge ni uwa buyoga kamanza indari na mbere ndashimire urakoze nawe ikiganiro cyiza mwatwe ikiganiro cyiza mwatugejejeho nshimira na muganga ku buryo ari gusobanurira abanyarwanda uburyo bashaka kwisuzumisha indwara ya malariya ariko hari ibintu nibaza ese ko hari igihe ujya kwa muganga bakaguha imiti ukabona ntiwangize ingufu n'iya foromasi byaba bikora kimwe ese kuki iyo muri foromasi yenda yo kwa muganga ntihenda ntabwo barangurira ahantu hamwe barangurira hamwe imiti
ihenda ni iyihe noruberi ihenda uvuze ko ari iyihe
iyo muri foromasi imiti yo muri foromasi ese nanone nkabaza nka muganga ko hari igihe usanga wenda bavuze ngo bazatera imiti mu duce na tumwe iyo bajya gutera imiti bagendera ku cyo ese wenda n'iyo bagiye gutanga nka supanete kuki bafata wenda bakavuga ngo aka karere wenda bakunze kwibanda mu burasirazuba kuko ariho bibanda cyane niho malariya igaragara cyane urumva wenda byaba ari ibyo ngibyo yego urakoze reka agusubize muganga ni mu nsubirize noruberi
barakoze kugira ngo nanone abagira ikibazo cyiza imiti rero yose ivura malariya yose iba yakorewe isuzuma ry'ubuziranenge yaba iyo usanga muri farumasi yaba iyo usanga ku kigo nderabuzima yose bakorewe ubuziranenge rero ushyira impungenge iyo miti yose iba ikora ariko rero urabyumva namwe iyo ugeze muri farumasi bashaka inyungu ariyo mpamvu ushobora gusanga muri farumasi imiti ihenda ariko wajya mu kigo nderabuzima ugasanga yo irahendutse rero byaba byiza ko mujya ku mujyanama w'ubuzima niho nongeye kubakangurira kwihutira kujya hanyuma bitashoboka mukajya ku bigo nderabuzima ku bijyanye no gutera imiti imbere mu mazu twagiye duhera ku turere twari dufite malariya kurusha utundi kugira ngo hari nk'igihe ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nyagatare yonyine yigeze kugira abarwayi bangana mirongo ine ku ijana y'abatari bose b'igihugu rero uturere twagiye duhitamo ni uturere twazahazwaga na malariya kurusha utundi ubwo hari uturere two mu ntara y'uburasirazuba ndetse ubu ngubu twongeraho uturere dutanu two mu ntara y'amajyepfo tukaba twarongeye n'akarere ka rusizi imirenge umunani gusa icyo twagiye duhawe rero ni uko twareba ku turere tuzahazwa na malariya kurusha utundi kandi bikaba byatanze umusaruro mwiza ku bijyanye n'inzitiramibu ahubwo uturere duteramwo imiti imbere mu mazu ko ntabwo dutanga inzitiramibu kugeza iki gihe inzitiramibu tuzitanga mu turere tutahawe buriya buryo bujyanye no kwirinda malariya dukoresheje imiti zitera imbere mu mazu nicyo numva ni uko namusubiza hanyuma akabazo gatoya ibyo bipimo bya malariya n'imiti itangwa n'umu na wa umukorerabushake abajyanama b'ubuzima bitangirwa ubuntu n'ubuntu cyangwa hari icyo umuntu yishyura
kugeza iki gihe bishyuraga magana abiri ku bafite ubwisungane mu kwivuza cyangwa bagatanga magana atanu kudafite ubwisungane iyo urebye rero igiciro cya cya kwake ubundi iba ari hejuru y'ibihumbi bitanu tuvuze ngo ugiye kuyigurira ariko urebye leta yacu bashyizemo amafaranga menshi kugira ngo ubuvuzi bugere kuri mu rwanda kandi ku buryo bumuhendukiye ariyo mpamvu twakongera gusaba twumva yuko bakwihutira kujya mu bwisungane mu kwivuza turabizi ko abarimo ni benshi ariko tukaba twasuzuye ko ijana ku ijana bose bafite ubwisungane mu kwivuza
ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara ya malariya tukaba turi kumwe na muganga emmanuel hakizimana hashinzwe ishami ryo kwirinda malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc dusubire ku murongo wa telefone twakira feridina niyo yantunze uranyumva yego jya hatari urusaku hanyuma dukomeze tuganire inyuma yego ariko abantu bakuri inyuma barasakuza usanzwe uheruka gutorwa mu gihe kiri aho nigeze gusoma ndashaka cyamubaze nimba mu by'ukuri wizewe natwe nko mu burundi cyangwa mu rwanda ushobora kudushyikamira kuko bikadufasha mu gukingiza cya malariya na sida
ntabwo igice cya nyuma ncyumvise cy'ikibazo cyawe ariko numvise niba ushaka kumenya niba urukingo ruherutse kugerwaho rwa malariya niba rwizewe
mama bacyongera atubwire ku byerekeye ukuntu umuntu ashobora kuyirinda mu gihe urwo rucanco rwo turaboneka
yego yewe urakoze cyane nga guma hafi rero urimo kutwumvira kuri telefoni
kuri telefone kuko mu burundi radiyo yego guma hafi rero ubwo bagusubize muganga hakizimana urucanco ni urukingo
arakoze cyane feridina ku bijyanye n'urukingo rwa malariya umuryango washyize imyaka myinshi hageragezwa urukingo rwa malariya ariko kugeza iki gihe ni uko urukingo rumaze kugaragaza yuko rwashobora gukingira abantu ni urukingo rwakoreshwa ku bana bari munsi y'imyaka ibiri gusa kandi nabo rukabakingira urebye ku gipimo cya mirongo itandatu ku ijana ariko cyane cyane rukagabanya impfu rukanagabanya yuko umwana yazahazwa n'indwara ku buryo yajya mu bitaro kugeza rero hejuru y'imyaka ibiri nta rukingo rwari rwaboneka ariyo mpamvu nakangurira abantu ko bakomeza gukoresha uburyo busanzwe buhari bwo gukoresha inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazu n'ubundi buryo bujyanye no kwirukana imibu hari imiti abantu bakunze kwisiga ariko rero ndumva ko ibihugu byose ndetse n'abaterankunga barakorana kugira ngo haboneke uburyo bushoboka ku buryo umuntu yakwirinda malariya ku gihe kirekire kugeza iki gihe rero ndumva ko kandi imaze kugaragazwa ni uko urukingo ruhari rushobora gukwira kwitwa ku bana bari munsi y'imyaka ibiri gusa kandi ndumva ko umwaka utararangira ibihumbi na makumyabiri na gatatu hari ibizava mu bushakashatsi bukorwa muri ghana kenya malawi ku buryo buzaduha imyanzuro buzaha imyanzuro ibihugu ku cyemezo cyafatwa kugira ngo urukingo nawe rukwirakwizwe mu bihugu bifite ikibazo cya malariya cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka ibiri
murakoze reka twakire noneho jean longue kurutusi uranyumva
yego ndakumva yego ijambo ni ryawe
nagira ngo tubwiye ko urwo rukingo ko wenda ko ko rufatwa abana bari munsi y'imyaka ibiri ko bashobora kuba barufata ese akomeje agakura yakomeza akarugenderaho cyangwa nyuma y'imyaka ibiri byasaba yuko yakongera agakenera ubundi buvuzi cyangwa ubwirinzi busanzwe dusanzwe dukoresha noneho wenda si ikindi ngewe namubaza ese kirima uko igenda ihinduka cyangwa uko umuntu ahindura aho yari ari ibyo byaba bishobora kuba byatera umuntu iyo ndwara ko ya- yahura nayo mu buryo bworoshye
guhindura Ibibazo aho byanjye byari byo- guhindura aho Eh, utuye guhindura- eh, guhindura aho utuye nk'ubuwenda naguha nk'urugero navuye i kigali njya kayonza ubu ngubu niho ndi ariko mu mu mezi mu mezi atanu mpamaze ndumva maze kuyirwara gatatu kandi ako gatatu ndakeka ko mu gihe nari nkiriho ko nari maze nk'imyaka icumi ntarashobora kuba nayirwara
tega amatwi Eh, ya- nang- nang- yangumisha- yangumisha ku murongo ntago aho ndi nshobora kubumva kuri fm okay reka nze reka ubwo agusubize hanyuma mbwire abo ku buhanga bw'ibyuma bakugumisheho
yego murakoze
ye muganga hakizimana nimusubize jean longue
Eh, arakoze cyane kuri iki kibazo kijyanye na n'urukingo rwa malariya Ah, kugeza igihe himbabwiye ko ubushakashatsi bugikomeza ku buryo eh, bushobora kurangira na eh, n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu Eh, niho hazamenyekana rero ngo urukingo bamaze kuruha umwana uri munsi y'imyaka ibiri eh, dushobora- hashobora kugira- kumara igihe kingana iki kugira ngo babe bamuha eh, urundi rukingo murabizi uko byagiye bikorwa kuri covid ndetse niba rushobora kuba rwamara igihe kirekire rero ah, reka turindire ibizavamo ubushakashatsi bukorerwa mu gihugu cya ghana kenya na marawi hanyuma ku bijyanye na malariya ah, niba ushobora eh, kuyirwara biturutse n'aho waraye niba wagiye utembera ugahindura aho wabaga Ah, ibyo ni byo Eh, ibyo ni byo hari aho twita ahantu hibasirwa na mara kurusha ahandi nabanga urugero mu misozi miremire ari imisozi ya kinigi eh, musanze eh, cyangwa nyamagabe Eh, bitandukanye n'uko watembera ukaza nko mu mayaga eh, cyangwa ukaza mu burasirazuba eh, nyagatare eh, cyane cyane hari ahantu h'imisozi eh, migufi ah, h'ibibaya ah, kunze no kuri benizi ry'amazi eh, hanashyushye Eh, nanone bigaturuka ukuntu wirinda Eh, biba byiza yuko niba uhinduye aho wabaga eh, aho wabaga ho tuba tubakanga ko muryama buze mu nzitiramibu ushobora kujya ahantu rero ugasanga hakunze kuba hari malariya kurusha ahandi Eh, malariya rero ishobora guterwa eh, cyangwa bishobora gutuma uyirwara ubwirinzi Eh, ubwirinzi wakoresheje ushobora no guterwa n'ahantu uri eh, cyane cyane hakunze kwibasira malariya kurusha ahandi Eh, kuko malariya ikunze kwibanda cyane cyane ahantu hari ubushyuhe eh, cyangwa ahantu hakunze kuba ibidendezi by'amazi namugira inama rero y'uko n'uzajya uhindura aho ugiye wajya witwaza inzitiramubu cyangwa ukaba ryamo inzitiramibu Ah, nanone ukaba washaka uduti umuntu agendana bwaba ikigoroba ukakisiga Eh, wamara kukisiga nta mubu ushobora kugu- kukuruma ah, kugira gukwirakwizaho iriya ndwara ya malariya murakoze ye murakoze nawe wabyumvise jean longue
sobanukiwe nuko nuko ye urakoze cyane rero reka twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga twakire noneho sade sade uranyumva
yego ndabumva yego Iki- i- ikiganiro muri isanga rero ni icyanyu ufite ijambo sinzi niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Okay. njyewe nagira ngo mbaze muganga ko usanga ahantu henshi muri kigali kuko niho ntuye ngewe usanga abantu barwara malariya kandi ah, bya za simptomu zitera malariya ntazi yari yaba ibyo bihuru yaba ibyo binogo by'amazi ese byaba biterwa n'iki umubu wo wabuzanwa n'iki ikindi nabaza
ni uko kuki abana benshi bakunda gufatwa na malariya cyane kurusha abakuru hakorwa iki kugira ngo ibyo bigabanyuke yego urakoze cyane sade ye muganga em, hakizimana
Okay, urakoze eh, sade ku kibazo tubajegere Eh, mu by'ukuri tumaze kubona ko uhereye umwaka ushize eh, twagiye tubona izamuka rya malariya mu mu bice by'inkengero za kigali Eh, iyo dufashe kariya gace ka um, ah, k'icyaro hirya ya za kabuye rutororo rutunga ndetse ukayigeza gahanga Eh, twagiye tubona rero ko hagenda hazamuka eh, malariya Ah, ariko eh, mu ngamba twafashe twatanze inzitiramibu eh, mu mujyi wa kigali wose abari bakeneye inzitiramibu barazibonye Eh, impamvu rero ni impamvu navuga ko malariya ishobora guterwa ah, cyane cyane n'uko umuntu aba atura ibyemezo by'amazi ndetse n'imyubakire ishobora kuba ah, idatuma imibu yinjira imbere mu mazu ugasanga ko ni imyubakire iciriritse eh, ku buryo itabuza ko imibu yinjira mu mazu Eh, indi mpamvu rero hari n'ubwo usanga nk'ibitabo tuba twatanze zatangiye gusaza Eh, iyo zatangiye gusaza nawe utangiye kubona ko mahera itangiye kuzamuka Eh, tuba twagira ngo rero twongere dukangurire abatwumva eh, ko malariya ah, ihura ijyana cyane cyane n'uburyo bwo kuyirinda Eh, ikajyana n'uburyo bw'isuku cyane ibijyanye by'amazi eh, byegereye amazu Ah, ndetse hakabaho n'imyubakire Eh, rero tukaba tubasaba ko iyo wubatse inzu yawe ntukajya uterera urugi kuri santimetero eshanu icumi eh, kuko burya ruyinjira mu nzu imbere iciyeho akayaga kinjirira Eh, cyane cyane iyo watereye urugi ugasanga urugi udafashe neza ahantu hose hari umwenge eh, winjira mu nzu imbere imibu ica ah, ikaza kuturumira mu nzu imbere Eh, tukaba twongeye kubakangurira gukoresha inzitiramibu buri joro eh, bukigoroba waba watembereye uri hanze mukaba mwakoresha eh, turiya turiya tuntu bacomeka eh, tugarekura umwotsi umwotsi wirukana imibu ndetse wasohotse uri hanze ukagura amavuta hari amavuta ubu ngubu arahari eh, ndetse dushobora no kwageza ku bajyanama b'ubuzima ayo mavuta iyo uyisize ntabwo n'ishobora gukuruma Eh, ku bijyanye n'ukuntu ah, ni abana bo munsi y'imyaka itanu bazahazwa na malariya kugira ngo kuba twumva eh, bafite abana murabizi yuko umwana kugira ngo azajye ku myaka itanu usanga warwaragurika ni ukubera ko ubudahangarwa bw'umubiri we buba butarakomera Eh, noneho ugasanga agakoko kinjiye mu mubiri we noneho utangiye kukarwanya noneho ugahita utangiye no kugaragaza ibimenyetso by'indwara eh, ibimenyetso by'ibikatu eh, bitandukanye n'umuntu ukuze akenshi rero ni uko abana bo munsi y'imyaka itanu ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba butarakomera ayo mpamvu twabakangurira ko mujya mwita cyane cyane eh, kurinda abana eh, yuko barumwa n'imibu ariko leta rero yashyize ingamba nko guha umwana wese wavutse inzitiramibu ndetse n'umugore ugiye kwisuzumisha nawe abona inzitiramibu Eh, kubera ko kugira ngo dutegure ko wa mwana uzavuka azavukira mu rugo rufite ubwirinzi ubwirinzi bw'imibu ubwirinzi bwa malariya murakoze yego twakire uwiringiye imana sinzi niba numvise izina ryawe neza ni gilibert uwiringiye imana ndumva uwiringiye imana adahari jean claude hakizimana wowe uranyumva
ndabumva yego wiriwe urahagana he
ubujumbura yego ufite ikibazo igitekerezo
ikibazo yego baza
Mm, ndaramutsa aho mutumire narakumva
nashaka kubaza kuri ibintu bijanye no kurwanya malariya turabona ahantu duherereye mu kibano abantu benshi barafatwa cyane na malariya kandi baratanga n'imisegetera kwa muganga uri kuraraba igitigiri nyamunini ugasanga ni abarwayi ba malariya ni ikihe kintu cokorwa kugira ngo malariya ikizwe burundu kumbure abantu batuye isi bakaronka agahembwe hanyuma natwe tukabona imibereho myiza yo kuba- yo kuba dutuye isi murakoze urakoze cyane ese jean claude uherereye hehe neza na neza ko numva telefone yawe icamo mu buryo wagira ngo turi uri hafi yacu
mberereye i bujumbura aha muri karitsiye ngagara ngagara ya gatandatu haravuga neza rwose Ye, reka- ubwo tega amatwi rero reka mba- bakugumishe ku murongo hanyuma muganga agusubize muganga emmanuel
bagira ikibazo cyiza Eh, iyo turebye ubushakashatsi eh, eh, bumaze gukorwa eh, bugaragaza yuko mbere eh, hakoreshwaga inzitiramibu imisegetera eh, ku buryo ikurinda malariya ariko nanone uko tujya dushyiraho ingamba zo kurwanya imibu eh, tubona ko nayo igenda ihindura imibereho Eh, ku buryo tumaze kubona ko igenda eh, irumanyira hanze iyo uje nk'imbere mu nzu igasanga hari imisegetera ikakurindirira hanze igamije kukuruma hakaba n'ubundi buryo bw'uko yinjira kare guhera saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'ebyiri eh, mbere y'uko abantu baryama igatangira kubaruma Eh, rero eh, ni ariyo mpamvu kugira ngo dushyireho ubundi buryo bukomatanyije eh, bujyanye inzitiramibu ariko hakajyaho n'ubundi buryo ubutari no kwiruka turiya duti twirukana imibu ndetse hakabaho n'u- imiti ikoreshwa ah, mu nzu imbere bukigoroba ah, ku buryo imibu idashobora ku- kukuruma Eh, hanyuma tumaze no kubona yuko iyo ubuze umuntu agira ikaruma amatungo igakomeza ibaho Eh, inama yo namugira ni uko ah, kujya mwipimisha hakiri kare mukaza kumenya ko ari malariya cyangwa ko atariyo kuko mari ishobora kugaragaza ibimenyetso eh, by'umuriro eh, ndetse no kumeneka umutwe kandi izindi ndwara zishobora gutera no gutanga ibyo bimenyetso Eh, rero mu kantu ni ugukangukira eh, gukoresha ubundi buryo bufasha kwirinda eh, bwunganira inzitiramibu ariko nababwiraga eh, gukoresha uduti twirukana imibu eh, haba uri hanze eh, cyangwa waba uri imbere ugakora twa duti bacana imbere mu- mu nzu kandi buri wa gatanu wageza nka saa mbiri z'ijoro cyangwa saa yine z'ijoro ukakazimya Ah, kuko kakurinda hejuru y'amasaha umunani wamaze kukazimya ubwo Eh, wa- iriya iriya mpamvu rero ituma ah, imibu idashobora kwinjira mu nzu imbere murakoze cyane ubwo se waba wagacanye igihe kingana iki kugira ngo iyo mpumuro nyine ize kubasha kugumamo ayo masaha yandi i- ari iri bukurinde akari bukurinde imibu
U- ubundi turiya duto badusana kugira ngo tukurinde mbere yo kujya kuryama mbere yo kujya mu kuryama mu nzitiramibu Ah, rero turiya duti dukoreye hagati y'amasaha atandatu kujya ku masaha umunani umaze kukazimya Eh, yego kuko imibu yirukana n'impumuro Eh, nabagira inama y'uko twagacanye saa tatu z'ijoro saa yine z'ijoro mbere y'uko ujya kuryama ukazimya Eh, kuko nanone kurara uhumeka ah, uriya mwotsi nawe ntabwo ari byiza yego watangira kugacana ryari se
ubundi saa kumi kugacana saa kumi n'ebyiri n'imwe Ah, saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe bw'ikigoroba ukagacana kuko imibu itangira kwinjira saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'ebyiri Mhm. yego Mm.
twakire na enjeniyeri turi kumwe urumva neza urahagana he Yego, ni ryo zina ryawe i- i Butare mu majyepfo y'u rwanda Mhm. ye ikibazo rewe cyawe cyangwa hari ikibazo igitekerezo narishyizeho uwo ushaka kubabaza Mhm.
Eh, mperutse kumva mu makuru bavuga ko haba harabonetse urukingo rwa malariya muri afurika ndetse numva mu makuru ko n'ikigo cya gana cyaba cyatangiye gufata zimwe muri izo ngingo zika- kikazisanga mu baturage babo Ese- ese mu rwanda aho bimeze gute ese izo izo ngingo mu rwanda minisiteri y'ubuzima yari yazemeze ngo natwe abaturage bazazikora iki Ye- kibazo cyari gifite yego urakoze cyane enjeniyeri rero nanone ikindi gitoya Mm.
u- ubwo se indirimbo mwazatubariza mu ushinzwe minisiteri y'ubuzima mu rwanda Mm.
ntabwo mu baturage baheruka gutanga ikintu kijyanye n'inzitiramibu rwose ibyo bintu biheruka kera ubu ni ukuvuga ngo no kujya kuyigura mu mafarumasi mu maduka yigenga usanga mu hafi ibihumbi icumi urumva rero kwigondera amafaranga no kubona ibintu bihagazeho muri iki gihe ntabwo biba byose
Yego. sawa ubwo turatuma muganga aza- azatuvugire iki kibazo cyawe cy'inzitiramibu urakoze cyane Eh, muganga hakizimana uru rukingo bagarukaho rwa malariya ni rwa rundi mwatubwiraga rw'abana gusa cyangwa n'urw'abantu bakuru narwo rurimo kugeragezwa hari urwaba rwarabonetse
ingini yarakoze urukingo ngira ngo rumaze igihe ruvugwa mu itangazamakuru Eh, ni ibyavuye mu bushakashatsi ariko ubushakashatsi ntiburarangira Eh, rero eh, bwakorewe ku bana bari munsi y'imyaka ibiri Eh, rero urwo rukingo navugaga ariko bitavuga ko urukingo ubushakashatsi bukomeza no ku byiciro byose eh, by'imyaka ariko ibyavuye mu bushakashatsi byatangajwe ku bana eh, bari munsi y'imyaka ibiri Eh, ku bijyanye n'inzitiramibu ngira ngo eh, turiho turakorana na za farumasi ndetse n'abacuruzi batandukanye eh, ku buryo eh, twabona abashobora kuduha inzitiramibu zikajya ku muturage igura ibihumbi bitanu Ah, nibyo koko eh, zigeze kuboneka ah, bakazigurisha ibihumbi icumi hari n'abazigurisha ibihumbi cumi na bitanu bigaragaze ko abaturage koko bazikeneye kandi bamaze kumenya akamaro kazo Ah, murazi ko hari n'uruganda ah, rumaze gushyirwaho eh, rugamije kugira ngo eh, dushobore eh, guha aba- abifuza inzitiramibu bakeneye eh, kandi bakazibonera ku gihe bakabona n'izo bashaka Eh, rero leta y'u rwanda irakora ibishoboka byose kugira ngo ibijyanye n'ubwirinzi eh, bishobore kugera kuri buri munyarwanda wese Ah, kandi umuntu akigira amahitamo umuntu agahabwa amahitamo atandukanye mu buryo bwo kwirinda malariya eh, ku buryo mu gihe cyiza umuntu azaba afite uburyo butandukanye ndetse n'imyumvire iri hejuru ku buryo umuntu yikorera ah, amahitamo murakoze cyane yego dogiteri emmanuel hakizimana mwa- mu kiganiro twigeze kugirana mwari murimo no gukora ubushakashatsi ku mibu sinzi niba ubu bwararangiye mu- mugeze ku kuki mumaze ku mwara- mwa- mwarahagaritse mu- mu- mugera ku bindi cyangwa hari ibi- ibyo mukikeneye kuvumbura kuri uyu mubu utera malariya
Eh, murakoze hejuru mbaza ikibazo cyiza cyane amajya bibaza ngo umunsi twatsinziye malariya bizagenda gute mu by'ukuri rero imibu izahoraho Eh, ariyo mpamvu tuvuga ngo eh, ni ukuyirinda yuko iteza ikibazo umuntu imurumye ariko cyane cyane idafite kariya gakoko gatera malariya kandi utu dukoko twose eh, dukwirakwiza indwara Eh, ubushakashatsi rero turabukomeza Eh, igihe imibu izaba ihari eh, tuzakomeza ubushakashatsi ku mibu Eh, turayorora ah, ku buryo butandukanye Eh, cyane cyane tuba tugira ngo turebe ko ibyo dushyikiriza duha abaturage koko bibarinda Eh, none tukareba n'ibindi bintu bishya hari imiti insekitiside nshyashya ah, tugenda dupima ndetse tukareba n'imibereho y'imibu kuko namubwiraga ngo eh, tubona ko imiruma na bukigoroba nkamubwira n'isaha itangira kugera mu mazi akavuga ko ushobora no kunywa amatungo inka ihene ingurube Eh, ubwo ni ubushakashatsi bwose tuba twakoze eh, kugira ngo tuyige neza eh, none haboneka ikibazo tumenye ukuntu eh, tuyirwanya Eh, hari n'ubundi buryo bwinshi rero tugenda tujyana kugira ngo tuyirwanye ku buryo bufatika Mm. hanyuma nk'aba bantu bagize ibyago byo guhura n'imyuzure ah, mu- mu- bumwe mu buryo butuma malariya yororoka ni amazi adatemba M- bakora iki mwabagira inama ki
Eh, ikintu gikorwa cya mbere ni ukugomora amazi eh, ku buryo imyuzure itarebwa by'ibyumweru bibiri iyo bishobotse Eh, tukaba tugakangurira abantu eh, kuryama mu nzitiramibu Eh, mwa- waryama mu ihema hanze ukaryama mu nzitiramibu akanya none tukongera tukanoza ibijyanye no gu- gupima abashobora kurwara ndetse n'imiti tukayegereza abaturage bazi- abasimbikajwe n- n'icyorezo yereka ngushimire cyane rero iki iki kiganiro tugiranye eh, muganga hakizimana emmanuel mwakoze cyane rwose kwitabira ubutumire ndashimira kandi n'abamfashije Ye- yego Eh, ndagira ngo nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha nshimire namwe mwese ababajije ibibazo abatanze ibitekerezo n'abadukurikiye muri rusange aho muherereye hose kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze mwese kugira ubuzima buzira umuze naho ubutaha